Dhukkuba koleeraa Itoophiyaatti mudateen hangammaa Oromiyaa keessaa namoonni lama duunii fi kanneen dhibba lamaaf jaatama ta'an kabroo irratti mallattoonsaa argamu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Godinoota dhibee koleeraatiif saaxilamuu malu jedhamee sodaatame keessattis hojiin dursanii ittisuu akka hojjetamaa jiru dubbata biiroon kun Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dhibee koleeraa Oromiyaatti namoota dhibba lamaa fi ja'aatama kalaa'utu godina Harargee lixaatti dhibee kanaan qabamuun himamaatiin jira. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektara daayireektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa kan ta'an obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoota dhibeen kun irratti argameen alattillee godina Harargee lixaatti hanga ammaatti nama lamatu lubbuun darbe.
Akka naannoo keenyatti godina Harargee lixaa aanaa sadii fi bulchiinsa magaalaa tokko keessatti kan mul'atu ta'uu isaati. Aanonni kunis aanaa odaa bultuun aanaa ciroo mi'eessoo fi bulchiinsa magaalaa baddeessaa keessattidha kan weerarri dhibee kanaa mul'ate hanga kana keessatti dhibba lamaaf jaatama gaheeraa jechuudha aanota arfan kanarra harargee lixaa keessatti.
Godinni harargee lixaa yeroo jalqabaarraa dhibeen kun irratti mul'ateetiniin jedhe hojiin to'annaa fi hordoffii hawaasaaf hubannaa kennuu hojjetamaatiin jiru akkasumatti ammoo kanneen dhibee kanaan qabaman yaaluu irratti illee hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira kunis. jijjiiramoota garaagaraa fideetiniin jira jedhu itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina harargee lixaa obbo Ahmad Mohaammed.
Maddi dhukkuba kanaa namarraa akkamitti namatti dabaluu danda'a dhukkubni kun mallattooleen isaa maali namni dhukkuba kanaan qabame dafee osoo lubbuun hin baane osoo miidhaan irra hin geenye dafee gara dhaabbata fayyaa kanaa dhufu akka ta'u ittisii koleeraa tiriitimanti seentarii yookaan iddoo wallaansa dhukkuba kanaa gara aanaa magaalaa tokkitti aanaa sadiyanatti iddoo wallaansa dhukkuba kanaa sabbee dhaabne ogeessa ogummaa asirratti leenjii qaban irratti ramannee hordofaatu jirra. Amma haala qabatama jiruun duraan guyyatti gara nama kudha saddeeti nama kudha shanii akkasitu guyyaa guyyaan argamaa dhufee wallaanamaa ture. Olmost amma kunis xiqqaatee kaleessa amma fakkeenyaaf saadhaa gara nama shaniiti jechuudha kalee amma argame.
Biyya keessaan dabalatatti biyyoota ollaa kanneen akka Somaaliyaa fi Keeniyaatti illee mallattoon kun mul'achuu isaa kaasu. Haaluma kanaan godinoonni naannoo Oromiyaa saaxilamummaa dhibee koleeraatiif kanaan durallee akkaan sodaatamaatiniin turan ammallee of eeggannoodhaan ilaalamaatiniin jiran adda baafamanii irratti hojjetamaatiin jiru jedhu obbo Gammachuu Shuumii.
Rooba amma jiru kana wajjin wal qabatee dhibeen kun godinaalee biroo keessatti yookiin gara aanaa biroo keessatti babal'achuu danda'a kan jedhu sodaan jira. Godinaaleen keenya lakkoofsaan muraasaan taane saaxilamummaa guddaa qabu jechuudha dhibee kana. Fakkeenyaaf harargee bahaa fudhachuu dandeenya. Gara giddugalaas yookiin immoo gara baha kibbaa kanas kan ilaalu yoo ta'e naannoo keessattuu godina addaa as naannoo Finfinnee dabalatee bulchiin isaanii magaalota naannoo Finfinnee jiran akkasumas shawaa arsii arsii lixaa akkasumas immoo weerar kun yeroo adda addaa keessattuu waggoota sadeen darban keessatti mul'achaa kan ture godinaalee kanneen akka baalee boorana gujii keessatti ta'uu danda'aadha.
Naannolee saaxilamummaa dhibee koleeraa. Gammoojjummaa irraa kaaseetiin hanga bishaan dhugaatii qulqulluu jiraachuu dhabutti akkaan sodaataman keessaa tokko godina baaleeti. Godinichi illee muuxannoo yeroo kanaan dura saaxilamummaa dhibee koleeraatiin jirurraan adda baafateetiniin aanaalee rakkoon kun mudachuudhaa malu jedheetiniin qorannaa qaburratti hordoffii taasisaatiniin jiraachuu kaasu ittaanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina baalee obbo Isheetuu Tolosaa.
Akka godina baaleetti hanga ammaatitti dhibeen baasaa fi haqqee mallattoon isaa hin mul'anne. haa ta'uutti garuu hojiiwwan ittisaa tokko tokko hojjetamaa jira jechuudha. Amma akka godina keenyatti bara kuma lamaa fi saddeeti fi naannoo sagaliirratti dhibeen kun iddoo itti baay'achaa ture akka aanaa madda walaabuu, galloo mannaa, barbaree fi booroo akkasumas immoo iddoo ayyaanni garaagaraatti kabajan akka aanaa goolechaa fa'aa kanneen irratti iddoo sodaa guddaa qabnudha jechuudha. Aanaawwan kanneen irratti ammas xiyyeeffannaa irra jira.
Godinni gama biraa dhibeen kun ollaadhaa itti darbuu danda'a jedhameetiniin sodaatamu godina Booranaati. Keessattuu biyya Keeniyaa kutaa bulchiinsa Maandeeraa fageenya kiiloomeetira afurtama hin caalle Oromiyaa irraa jiru irratti dhibeen kun mul'ateetiniin jira jedha biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa. Isuma kanaan walqabatee naannolee mooyyalee fi guutuu godina Booranaatti xiyyeeffannaan kennameetiniin hojjetamaatiin jiraachuu dhalleetu dubbatama. Obbo Maandafuroo Asaffaa raawwataa hoggansa balaa tasaa. Fayyaa hawaasaa waajjira eegumsa fayyaa godina booranaati aanaalee fi gandoota daangaa naannoo kana saaxilamummaadhaaf carraa qabu jedhameetiin sodaatame irratti hojiilee hojjetamaatiin jiran kaasu.
Godina booranaa keessatti hin mul'anne garuu biyya Keeniyaa keessatti mul'atee ragaan nu dhaqqabee jira. Ragaan fileeta nu dhaqqabee immoo hojii isaa tokko tokko aanaalee daangaa irratti hojjetaa jirra. Ammallee uummata daangaa irra jiru hubannoo uumaa ogeessota aanaalee shanan daangaarra jiraniif illee haala kanaan hubannoo kennaa jirra.
Aanaalee kam fa'a?
Aanaa moyyaalee, miyoo, dirree, dilloo, taltallee. Dabalataan immoo aanaa moyyaalee irratti dhiyeessii barbaachisaa achi kennee jirra. CTC fayyadamullee karaa namni keessatti qofaatti yaalamuu danda'u achitti dhaabnee jirra.
Keessatti iyyuu amma namni gama daangaa Keeniyaa fi Oromiyaa wal keessa deema waan ta'eef akkaataa sochii daangaa sanii erga gama rakkoon kun mul'ate salphatti as cehuu danda'a. Maaliin to'attan qaamni federaalaa dhimma kana waliin to'attan fa'aa hammam tokko qindoominaan hojjetaa jirtan?
Qaamni federaalaa armaan dura kwaaraantayinii jedhamee achirra dhaabbatan jira. Dhibee iboolaallee haala kanaan sakatta'aa turanii dabalataan illee ogeessota aanaa moyaalee irra jiran waliin daangaa irratti haala kanaan sakatta'iinsi godhamaa jira ammallee.
Hojiilee ittisaatiin walqabateetiin hojjetamaatiin jiru keessa dawaalee dhiheessuu kanneen birootii fi hubannaa kennuulleen heddumminaan hojjetamaatiin jira jedha biroon eegumsa fayyaa Oromiyaa. Ogeessotaaf leenjii kennuudhaan haala waliin ga'iinsa ittisaa fi eegumsa dhibee kanaa taasifamaatiin jiru keessatti hojiin hojjetamaatiin jiraachuu dhallee kaasu. Obbo Gammachuu Shuumii daayireektarii daayireektareetii hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa.
Qonnaalee amma tuqne kana keessa hojiilee garaa garaa hojjechaa tureera jechuudha. Keessattuu hubannoo hawaasaa maalummaa dhibee kanarratti haala ibsaaf to'annoo dhibee kanarratti hubannoo hawaasaa of eeggannoo taasisa. Dabalataanis qophiilee adda addaa taasisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhibeen kun yookiin weerarri kun yoo ka'e wantoota tajaajila wallaansaaf gargaaran qorichoota dhiyeessiiwwan adda addaa iddoo filatamanitti dhiyeessuudhaan qophii akka taasisan gochuudha.
Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa akka himutti dhibee koleeraa yeroo ammaa kana haala sodaachisaa irra jiru kana hawaasni nyaatota isaa bilcheessuu bishaan qulqulluutti fayyadamuu fi kanneen qulqulluu hin ta'in ammoo danfisuudhaa fi keemikaalotatti fayyadamuudhaan illee akka dhimma itti ba'u hawaasni hubannaa isaa gabbifachaa deemuun barbaachisaa ta'ullee dhaameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e. Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Gama biraatiin immoo bulchiisa magaalaa Finfinneetti dhibeen koleeraa namoota kudhan irratti mul'atee jira jedhamee jira. Biiroon eegumsa fayyaa magaalaa Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti dhibeen koleeraa haqqeef garaa kaasaa kutaalee bulchiisa magaalatti ja'a keessatti mul'ate. Tsaayi daamxotu gabaase kana.
Ji'a caamsaa walakkeessarraa eegalee dhibeen koleeraa magaalaa Finfinnee keessatti namoota kudhan irratti mul'ateera. Haqqeef garaa kaasaan ammoo namoota afurtama irratti kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee jaha keessatti mul'ateera jedhan obbo Daani'el Daamtoo daayireektoreetiin daayireektera qo'annoo fayyaa hawaasaa fi balaa tasaa biiroo eegumsa fayyaa Finfinnee. Dhibeen namoota kudhan irratti mul'ate koleeraa ta'uusaas qorannoodhaan mirkanaa'eera jedhan obbo Daani'el. Dhibeen koleeraa turtii sa'aatii muraasaa keessatti lubbuu namaa galaafachuu danda'a. Mallattooleen isaas harka dhibba keessaa digdami shan qofaatu namarratti mul'ataa jiran.
የመጀመሪያው የተበከለ ውሃ መጠጣት ነው። በበሽታ በዚህ ተዋሲያን የተበከለ ውሃን በመጠጣት Bishaan ilbiisotaan faalame dhuguu, nyaata faalame nyaachuu fi mana fincaanii sirnaan fayyadamuu dhiisuun dhibee koleeraatiif wantoota nama saaxilan keessaa warreen adda durummaan eeramanidha.
Namni dhibee kanaan yoo qabame hatattamaan gara buufata fayyaatti deemuun murteessaadha. Hanga mana yaalaa ga'uttis wal'aansi dursaa manatti kennamuufii qabus jira. Dhangala'aan ORS yoo jiraate kennuufi yoo kan hin jirre ta'e immoo sukkaara fal'aana shaayii ja'aa fi soogidda fal'aana shaayii tokko walitti makuudhaan bishaan qulqulluu liitira tokkoon bulbulanii nama sana obaasaa gara buufata fayyaatti geessuun murteessaadha jedhan obbo Daani'eel. Magaalaan Finfinnee sababa namoonni naannawaa adda addaa fi biyyoota ollaarraa gara magaalaa Finfinneetti seenan waan jiraniif dhibeen kun babal'achuu danda'a yaaddoo jedhu qabna. Garuu akka magaalattiitti hojiin duulaan hojjetamaa jira. Dhibee kana bakka jirutti dhaabuuf hojjechaa jirra jedhan obbo Daani'el.
ከጎረቤት ሀገሮችም ላይ በሽታው እየተከሰተ ነው ያለው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውጭ ባሉ። ስለዚህ እነዚህ ከተለያዩ ቦታ የሚመጡ ሰዎችን አስቀድመን ወደ ኮሚኒቲው ከመቀላቀላቸው በፊት Biyyoota ollaattis dhibeen kun mul'ateera. Itoophiyaadhaan alatti jechaadha. Kanaaf namoota bakka garaagaraatii gara Itoophiyaa seenan osoo isaan gara hawaasaatti hin dabalamiin buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti sakatta'iinsi ni taasifama. Yoo mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate buufata fayyaa kan yeroo boolee keessatti tajaajilli wal'aansaa ni kennamaafi. Erga fayyan booda gara mana isaanii deemu.
Dhibeen kun harki caalu bishaan xuraa'aa waliin wal qabata. Kanaafis biiroo bishaanii magaalaa Finfinnee waliin saamuda bishaanii bakka shakkamu iddoo garaagaraa kudha jaha fudhatamee sakatta'amee bilisa ta'eera. Namoonni mallattooleen dhibee koleeraa fi haqqeef garaa kaasaan irratti mul'ate gara mana isaaniitti deebi'aniiru namoonni sadii ammoo wal'aansi kennameefii jira buufata fayyaa keessatti jedhan obbo Daani'el gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinnee.